Radio Ijwi ry'Amerika mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel niyo ngabo mu biganiro n'amakuru yo mu- kuri iyi saha kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri bajya kuri ambasade y'u rwanda bagafata viza Eh, icyo gihe bakaba baza bakajya muri kenya no muri uganda no mu rwanda bakajya muri ambasade yo muri kenya mu mahanga aho bari bakaba babona viza noneho bakajya mu rwanda no muri uganda no muri kenya ndetse bakaba n'abagiye kuri ambasade y'u Uganda aho yaba iri hose nabyo bikagenda uko nguko uwo ni icegera cy'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu byo muri afurika mu buseruko christophe eh, bazivamo avuga ku vyerekeye gukorera hamwe eh, ku bijanye n'ingenzi muri ako karere iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya gatoya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu ban kimun yarabonanye ku munsi wa gatandatu n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'uburundi n'amakungu alain aime nyamitwe ku cicaro c'ishyirahamwe mpuzamakungu onu i new york ban kimun yaramushikirije impungenge ziwe ku kugena ibintu vyifashe mu burundi yarashimikiye ku gikorwa nkenerwa co kubahiriza amasezerano ya arusha Ban Ki-moon yatangaje ko ishyirahamwe ONU n'ayandi mashyirahamwe ajejwe gutabara azokongereza ibikorwa vyayo vyo gufasha abanyagihugu yasavye leta y'u Burundi gukora ibikenewe vyose kugira ikingire ubuzima n'uburenganzira bw'abarundi bose umuntu ataravye imigambwe barimwo akaba yasavye kandi leta kugwanya umuco wo kudahana radio ijwi ry'Amerika i Washington DC icegera c'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ubumwe bwa afurika mu buseruko ahamagarira ibihugu bibiri uburundi na tanzania guhambya ibindi muri mu mugambi wo gukorera hamwe mu vyerekeye ingenzi uwo mugambi wiswe visa touristique unique utuma ushaka kuratira ijisho mu mapark inzu canke ibigo ndangakaranga arihira amafaranga mu gihugu kimwe akabona gutemberera no mu bindi bihugu ibihugu bitatu u Rwanda Uganda na Kenya byaramaze gutangura gukorera hamwe muri uwo mugambi wo korohereza ingenzi ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru
Visa Touristique Unique ni umugambi wemejwe mu mwaka wa 2013 wo korohereza ingenzi canke ba mukerarugendo kugira ngo bahurumbire ivyiza biri mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko kuva mu ntago z'umwaka wa 2014 ibihugu vy'u Rwanda Ubuganda na Kenya vyaratanguye gutanga iyo visa inyungu ni nini nk'uko bivugwa n'icegera c'umunyabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'ubuseruko honorable christophe bazivamo yabwiye ijwi rya amerika kushaka kuratira ijisho mu maparike hamwe n'inzu ndangakaranga aje kuri ambasade imwegereye yaba iy'u rwanda ubuganda canke kenya aho ari hose ku isi bajya kuri ambasade y'u rwanda bagafata viza Eh, icyo gihe bakaba baza bakajya muri kenya no muri uganda no mu rwanda bakajya muri ambasade yo muri kenya mu mahanga aho bari bakaba babona viza noneho bakajya mu rwanda no muri uganda no muri kenya ndetse bakaba n'abagiye kuri ambasade y'u Uganda aho yaba iri hose nabyo bikagenda uko nguko iyo viza igura amafaranga amadolari ijana igihugu cyakiye umuntu gifataho mirongo ine ibindi bihugu bi- bisigaye bigafataho mirongo itatu mirongo itatu yose hamwe ubwo akaba ari ijana ariko umukerarugendo we iki- iki- iki- ikimunezeza nyine ni ukuyatanga ijana ingunga imwe kandi ubundi yarashoboraga kugenda atanga ijana ijana ijana ahantu hose noneho bikamutera ikibazo urumva ko no ku bagerarugendo byaboroheye niyo yaba ari mirongo itanu gusa iyo bibaye ibihugu bitatu ahinduka menshi ariko ubu ngubu biraborohera bigatuma babasha kuba babyihutira bakabyitabira akabivuga yabivuga ababyumvise nabo bakabyifuza ariko noneho hakaba n'inyungu ku mahoteli ukumva uri igihugu kimwe ibindi bihugu biri mu kazi kakuzanira inyungu aho ubundi wakagombye kuba ari wowe ubyikorera wenyine avuga ko mu myaka itatu uwo mugambi umaze utanguye umaze kuzanira akarusho kanini ibihugu byawitabiriye hakiri kare ndetse n'ingenzi ubwazo n'ataga itigira atanga c'amafaranga yinjiye mu gisata c'ingenzi aremeza ko bigaragara ko mwimba ari mwiza ushaka gutembera muri east africa iyo yoroherejwe bimushishikariza kuba yabyitabira kurusha kuba eh, yumva ari bugombe kujya muri buri gihugu gushaka ibyangombwa rimwe na rimwe akaba anatinya ko hari aho bamutinza kandi urabizi kenshi hari igihe baba bafite igihe gitoya ufata abantu bagiye mu kiruhuko cy'umwaka eh, bifuza kugenda bakamara wenda ukwezi muri konji noneho muri uko kwezi bazamara muri konji bagafatamo iminsi mike yo kugira ngo basimbukire muri afurika baze barebe dore ko tuvuga kenshi ko abantu baba baturutse abenshi baturutse mu bihugu by'uburaya muri amerika muri canada eh, akumva niba arajya kumara iminsi itatu cyangwa ine ari kwaka viza yahitamo gukora ibindi akigira harya iwabo iwabo hafi kuri meri mediterane cyangwa se ahandi hari izuba kurusha kuba yazinaha mu ntango z'umwaka uheze wa bibiri na cumi na gatanu uburundi na tanzania byatangaje nabyo ko bishyigikiye uwo mugambi gusa gushika ubu ntibirawinjiramo icegera cy'umunyamabanga mukuru wa afurika y'ubuseruko ahamagarira ibi bihugu guhambya ibindi mu iterambere hari icyo twita gutinya utazi ikintu utaragerageza dore ko hari bamwe bavuga bati abantu baje mu buryo bworoshye wenda bashobora no kuzagendana n'ibibazo by'umutekano muke ibintu nk'ibyo ngibyo abataratangira iteka ryose bakomeza kubitekerezaho tanzania ntabwo babyanga bari gushaka kwigira ku bindi bihugu kugira ngo babishyire mu bikorwa mu burundi naho ntabwo barabitangira ariko naho ntabwo bavuga ngo barabyanze ahubwo ni uko n'ibijyanye nanone n'amahoteli buriya kuyashyira mu byiciro nabyo biracyari mu nzira ntibirakorwa gutinya gufata icyemezo hakiri kare nibyo bituma bamwe badindira ariko wamaze gufata icyemezo tukavuga ngo eh, akabona inyungu gusubira inyuma biba bigoye kuva ntawabyanze n'ibindi bihugu birashakisha kugira ngo bibe bya- byabijyamo ibihugu ubundi iyo biba byagaragaye ko ari bibi nta kindi gihugu cyari kubyifuza n'ababitangiye bari kubireka n'igihugu ca sudani y'epfo ntikirinjira muri uwo mugambi wo korohereza ingenzi kuko umugambi watanguye kitaremererwa kwinjira icetse mu muryango wa yase psekaravi n'inkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inyuma y'imyaka ine igisata cigisha ururimi rw'igishinwa n'imico yo mu gihugu c'ubushinwa bitanguye kwigishwa mu burundi intambwe irashimishije ibyo byavuzwe n'uburongoye ico gisata ku rwego rw'igihugu muri kw'igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ukwezi kw'icenda umunsi mpuzamakungu wahariwe ico gisata institut confucius mu gifaransa ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu evariste nzikobanyanga kubwo uburongoye ico gisata Institut Confucius ku rwego rw'igihugu cuguruwe muri kaminuza y'u Burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri intambwe iraboneka Dr Engineer Joseph Nzeyimana afatira ku bihumbi vy'abanyeshure bava mu makaminuza no mu mashure yisumbuye bahurumbira ururimi rw'igishinwa n'imico yo mu bushinwa muri kaminuza gushika ubu muri iyi myaka ine tumaze kugera hafi ibihumbi munani vy'abanyeshuri bamaze kwiyandikisha kwiga igishinwa muri bo harimwo ibihumbi birenga bine n'amajana atanu bamaze kuronka amasertifika abandi bariga ugasanga rimwe rimwe babitereye hagati eh, canke ntibatore ikibazo kugira ngo turabe amasertifika mu mashuri yisumbuye dutanguye vuba tumaze nk'imyaka ibiri n'inusu ariko haramaze kuboneka abanyeshuri barenga ibihumbi bitandatu nabo nyene abanyeshuri bahejeje kwiga igishinwa baraheza bakaronswa uburenganzira bwo kuja mu gihugu c'ubushinwa kubandanya kunonosora urwo rurimi nk'uko yosefu nzeyimana arongoye institut confucius abandanya bivuga twebwe turagira evaluation ababitoye bahora baja barangura amaburuse mu bushinwa bakagenda kugira stage y'umwaka wose abandi bakagenda gutembera indwi zibiri igice cu- igice c'ukwezi Eh, muri ico gihe turabarihira billet d'avion tukabarihira séjour tukabaha byose Umva ni- bakabona bakiyugurura duca dusangana ibintu byari by'ingirakamaro twari twasigaye inyuma ahubwo ibindi bihugu byo muri afurika bitari bike byari byabitanguye kera abamaze kuronka amahirwe yo kuja mu gihugu c'ubushinwa barata ivyo bungutse mu bumenyi Juste Niyukuri ni umwe muri bo aherutse gutahuka avuye mu gihugu c'ubushinwa aho yari amaze umwaka wose ariko ariga jewe nabonyeyo ni ikintu gikomeye rwose kuko hari ibintu nibaza ko bitabaho kandi na mugana asanze bibaho cyane naragiye ndiga nagiye bwa bwa mbere niganye n'abantu batandukanye bavuye ku isi yose b'imico itandukanye wasanga turimo abirabura bavuye muri afurika bavuye muri aziya no muri erope bose bariyo twari kumwe twese ugasanga dusangiye byose tugasangira byose reka nyine wari wakari ubuzima buryoshye kubera imico n'akarangwa urabona ati banaka babayeho gute banaka babayeho gute ku buryo nawe ushyitse mu gihugu cyawe ushobora kubikoresha ku kibazo cyo kwigisha imico y'ubushinwa mu mashuri yisumbuye na kaminuza ari ugushaka kunigira mu menshi imico y'ikirundi nk'uko bamwe babyibaza uwarongoye icyo gisata ku rwego rw'igihugu arabahumuriza barafise ibintu byinshi byiza natwe turafise ibindi bintu byinshi byiza mu mico yacu mu mico y'ikirundi ugasanga rero byinshi mbere biranasa rero duca duhanahana hariho nk'imbyino z'igishinwa imbyino z'igishinwa barabyina ukwabo natwe tukababyinira ukwacu iyo tubihuje rero usanga ari ari ibintu biteye igomwe rwose usanga ari ibintu binezereye ni uguhanahana rero imico si ukuvuga ko imico y'igishinwa iciza kurengera imico y'abarundi ikaha ni uguhanahana icyo gisata institut confucius cigisha igishinwa n'imico yo mu gihugu c'ubushinwa catanguriye mu gihugu ca korea bumanuko mu bihumbi bibiri na kane kimaze gukwiragizwa mu bihugu birenga ijana na mirongo itatu vyo kw'isi umunsi mpuzamakungu wo guhimbaza ico gisata washinzwe mu bihumbi bibiri na cumi na kane nk'uko bivugwa na yosefu nzeyimana akirongoye ku rwego rw'igihugu mu burundi mu guhimbaza uwo munsi leta y'u burundi yari yaserukiwe n'umushikiranganji w'inkino ugwaruka n'imico kama yakengurutse ubucuti buri hagati y'u Burundi n'ubushinwa yifuza ko bwoguma butera imbere ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaza amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc tubibutsa ko mubandanya kudukurikirana kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri
imina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ndandiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza ntorere kazoza
inshuti namwe bakunzi b'ibiganiro bya studio ijambo ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri cya kiyago cya politike ntorere kazoza jerome niyonzima ni jewe ndemesheje kino kiyago muti none uno munsi tugiye kuyaga iki inyishu ni mu kanya isasi nyakubahwa ndasabye ijambo ndasabye ijambo hora numa bangaho ndasabye ijambo erega ndafite icyo mvuga oya nta jambo ngaho weze ugira uvuge turabizi nta byubaka uvuga none si muri demokarasi amunyima ijambo sindi umunyapolitike ninde yahubwiye ngo abanyapolitike mwese mutereza kuvuga abanyagihugu ko batakwizeye ugomba kubanyaga ubutegetsi ngo ngwiki abatatowe nta jambo dufise muri demokarasi mutaduhaye ijambo tuzoryiha eh none demokarasi ni akajagari ngo muzokwiha ijambo muzobikora bibakore mudukome tubakomeretse ari ibyo muzohiga duhigure muzobumba tumena mwubake dusambure murahirahira tuzobereka ingeni ntama yambagwa uturusha abanywanyi muhaguruke duhaguruke mwiruke twiruke akazoruta kandi kakamire murabona
yemwe ga yewe ndumiwe umva iyo mvugo y'abanyapolitike bacu mwabantu oya ni ukuri demokarasi y'ukuri ishingiye ku nama n'ingingo mw'abanyapolitike nimuhana ijambo muvugane umutima mu nda muvuge ibyubaka igihugu kuva hatangwa imari ku byerekeye ikiringo cy'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu imbere y'amatora mu matora no kubandanya inyuma y'amatora harabaye ukutumva kumwe ibintu n'itituka ry'umutekano rimwe na rimwe rikaja riribonekeza kuva icyo gihe gushyika ubu abarundi ababanyi mu bihugu byo muri kano karere abo mu bihugu bigize ubumwe bwa afurika abo mu bihugu bigize ishyirahamwe ry'abanyaburaya mu ishyirahamwe mpuzamakungoni mu bihugu bisanzwe bifasha uburundi n'abandi bose bagumye bahuriza ku ijambo rimwe ko hakenewe ibiganiro byohuza abarundi bamwe bati twiganirire twebwe abarundi ibibazo bitwega ntituzona bitorera umuti abandi bati byoba byiza habayemo umuhuza kandi ibiganiro bikabera aho bose bashobora kubyitaba mbeho ibiganiro bibereye abarundi byotunganywa gute bigatunganirizwa hehe abo bitaba bobo boba bande kubera iki amakenga kuri ibyo biganiro abayafise yoba ashingiye hehe mbega intambamyi zishobora kubangamira ibyo biganiro n'izihe cyane cyane rero hokogwa iki kugira ngo habeho ibiganiro bishobora kugarukana amahoro n'umutekano ku neza y'abarundi bose ngibyo bimwe mu byo tugiye gucijya nino muri kino kiganiro nkaba nsubiye kuba ikaze
nturere kazoza nturere kazoza mugitegurirwa na studio ijambo
abatumire turi kumwe muri kino kiyago cya politike ni batatu hari honorable victor burikukiye umugambwe sendede ftd uri ku isonga ry'iri ku butegetsi honorable mwaramutse mwaramutse neza jerome sanga muri kino kiyago cya politiki murakoze cyane murakoze namwe hari kandi honorable fenias nigaba akaba ari umuvugizi w'umugambwe sabanya frodebu uri mu runani adese ikibiri honorable mwaramutse amahoro neza sangwe namwe muri kino kiyago cya politiki murakoze cyane murakoze namwe turi kumwe kandi na professor adolphe sururu umwigisha muri za kaminuza akaba n'umuhinga mu byerekeye imvugo iremesha professor mwaramutse amahoro neza yewe sanga muri kino kiyago cya politiki murakoze cyane kumbure mu gutangura mpere kwa honorable murikukiye victor mugambwe sendede fdd muri ko muraraba abantu bakeneye kwitaba ibyo biganiro ku ruhande rwa sendede fdd mubona bo babande twebwe ku ruhande rw'iwacu nibaza ko hotumirwa imice yose y'abarundi bagize ubuzima bw'igihugu murakoze n'abarundi bari hanze yego abarundi bari hanze rega benshi bagiye biturutse ku myuka ya politiki yagira bari bagiye bahunga kuva za tandatu na kangahe indwi na kangahe umuntu yitwa umurundi wese n'abahunze vuba barimwo abiyongoye muri CNDD-FDD bobamo yego kubera iki batobamo gusa turatandukanye ibintu twebwe muri CNDD-FDD yego kuko turi mu ntwaro ya demokarasi nk'umuntu ejo bundi yafashe agasohora ibigwanisha akagira agahereka inzego zitorewe n'abanyagihugu nibaza ko nk'uwo muntu atoba nko kuko n'ahandi duhemaze iminsi tubibona ingene bene abo bantu ahubwo baca abanyarwanda kubafatira ibihano naho ubundi abarundi bose b'imico yose y'ubuzima bw'igihugu abari hanze n'abari n'abari mu gihugu nibaza ko batumirwa mu byo bigo ntabo bagerageje gutembagaza ubutegetsi rero ntibokwegera n'ahari imeza nibaza ko abo ikibanza cyabo ari mu butungane ndahindukiye muri sabanya forodebu honorable finias birahumuritse numva byohumuriza gute kutemera ikiringo cya gatatu si ukuvuga ngo ucube umugwanyi oya kandi n'uburenganzira bw'umuntu kuko itegeko icyo rivuga avuga ati itegeko ryanditse gutya gihe cyangwa gukurikiza itegeko ubundi akavuga ati sindarikurikiza urumva rero abo bantu babiri iyo bahari urabyemera ariko nucuvuga ngo uwo muntu wese avuga ngo ariko nta mishamirano ihari imishamirano wowe muri frode bushamiranye nawe muri politiki irahari imishamirano ya politiki imishamirano ya politiki irahari none wovuga ngo ntihari gutega honorable ubona ko ubona ko mu gihugu ubona ko n'amakungu ariko avuga ati genda mu biganiro numva ko ari abantu none ko turi bashamiranye ko turaganira tudashamiranye kandi utemera ico kiringo sa ko turi ko turaya wumva ntiduhuza ariko wumvise ko tudahuza Hari ivyo mudahuriza.
hari icyo tudahuriza ko mugani ntidushamiranye politikema urumva ko hari icyo tudahuriza ko Ah, uru nicyo gituma rero uvuga ati ibyo tudahuriza ko twicaye tubiganire aho nyene niho cyo Yego cyane.
duhuriza aho mwoganira ku biki barabitomoye neza bya politike birahari ibibazo by'ubutunzi birahari ibibazo by'ibwirizwa shingiro birahari rimwe ryatera impare ejo bundi ibibazo bya arusha bamwe bavuga ati hariya bariko barayihonyanga birahari ibibazo by'imibano birahari by'iki- ibibazo ibibazo- ibibazo by'ubukene by'ikiringo yabivuze birahari navyo ibibazo by'ikiringo cyane baza ko ibyo twabirenganya amatora yarabaye ubu turi muri leta nibaza ko niyo leta yemera kuko yavuze ati iyo leta niyo yoza ku kuganira n'abo bandi yifuza ko baganira ibyo biringo nibaza ko twabirenganya n'ukuri
honorable Phineas mu byo twoganira arabidondaguye hari ibyo byinshi mwahurije ko ku gi- ku by'ibiringo n'ibyo mwarenganye twabirenganye gute kandi hari n'ubu bavuga bati ntitubyemera none uremera ko hariho leta uno munsi leta itubarije ibwirizwa nshingiro raba ingingo y'ijana na mirongo ibiri n'icyenda ibwirizwa nshi- ivuga abaja muri leta baribo ibyo we tuzobiganira mu biganiro ehehe none kubera iki mushinga leta Zagira mu ite- biganiro.
ite- ite- itubarije ibwirizwa nshingiro ati ibyo byose muzobiganira mu biganiro Eh, eh, urumva Niyo rero matière, hakwiye da.
kujaho leta rero yubahiriza ibwirizwa nshingiro n'iby'ikiringo mushaka ko bigaruka kandi mu biganiro N- none iyo ibwirizwa nshingiro ryahonyanzwe amasezerano rero agahonyangwa abantu bategereza kwicara bakabiganirako none se wumva atari byo byiza kugira ngo turabe none ati iri tegeko ryarubahirije ryubahirijwe kubiganira numva nta kosa rinini none ko umugwi uhari ko umugwi uhari ibiganiro bikaba bisabwa umugwi uhari ujeje ibiganiro abashaka kuganira bakaba bari ishaka barifise habuze ikinone kugira tuganire umugwi ni ukumuha wawusizeho mwenyene ujya mugwi ni komisiyo tekinike yanyu reka aba banyapolitike ndabihoze professeur sururu birashoboka ko bahuriza ku rutonde rw'ibyoganirwako aba bantu yego biva mu biganiro kandi bakabaza abo abi- biraba urabona nk'aho ari babiri byugura yuko bashobora gushyiraho agenda y'ibyo bizoganirwa ariko nta ngaruka kuri bamwe nyine baba bari muri muri iyo migwi nibo bubaza atawe bakumiriye imice yose ati mbega ikibabaje ikibabaje ni giki ikibateye impungenge ikute ikibateye gwaserera nigiki eh migwi yose yavuze iki iki ikibababaza ku mutima ikibaremereye ikibaraje ishinge.
ikibaraje ishinge mwene aho nabo nyene nkuko bavuga ko bavuga ko hari imigwi y'abahinga hazoba hari abariko barabishira ku ariko nk'ubu gikaratasi ariko- ariko nk'ubu u- uyu yavuga ati iby'ikiringo twarabirenganye na leta irahari hanyuma muri frode ubona ati ibyo ikiringo nyine nicyo kibazo ahubwo nibyo dukwiye kuganira kuko biteye ku bintu n'ibyiza shingiro n'amasezerano mwumva bazoshobora guhuriza ku byo ganirwa Eh, bi- bishobora guhuza kuko aba babiri bonyene nibabaza abantu abo nyene bazoba bitavye ibyo biganiro batumiye imigwi yose hari n'igihe bosanga ico- ico kibazo kirimwo canke kitarimwo basanze kirimwo ni vyiza kucicarira basanze kitarimwo n'amata yoba by'amavuta ariko bo nyene kwabo bube na twebwe naho twujamwo twese tukaba bane nawe ukajamwo byogora ko tu ni byiza guha rya jambo abo bibakiye bose mugabo atawe wakumiriye reka nce ngira ko aho nyine iwawe nyine nkiri iwawe ugifite ijambo intambamyi zishobora kubangamira ibi biganiro by'abarundi n'izihe ego nari na- nibagije ibintu bine cyane cyane icya mbere niyo hotumirwamwo abantu batari mu mice yose ikindi cya kabiri niyo hizwe ibintu atari byo biraje ishinge abanyagihugu ikindi cya gatatu niyo ibyo musezeranye hakagira bamwe baca bagira ati eya ibyo bintu si uko byoja mu ngegero kandi mwari mwatumbereye Kutubahiriza ibyo musezeranye.
Eh, icya kane niyo uvuze ati reka data wanje bitubyemere muri aka kanya mugabo duce duhindukira tu- twihindukize tu ibyo ni ibintu bine Bishobora biku- kubangamira.
bikunda kubangamira ibintu iyo ibiganiro bidateguwe neza kandi bidafise ihangiro ryiza urakoze honorable feneyasi aravuze ibintu bine bishobora kubangamira ibyo biganiro hari icyo wongera ko icyo nongera ko na- abo- abakoresha ibyo biganiro iyo atabara abantu bahurijwe ko ntabwo ibyo biganiro bishobora kugenda neza ntibyo kwizigirwa honorable buri kuki yavuze ibintu bine ubu nawe yongeye koko hari ikindi mugira muti kugira ibiganiro ntibigire intambamyi yabivuze neza profeseri hano yavuze intambamyi kandi na jene usanga arizo nawe urazemerezo zine yego mu mwaka uca umuhuza sindacemera rwose kuko n'umuhuza ndibuka Icyo umuhuza ntimugihurije ko mutamanyerere ingene bamugoye ndibuka ari amasezerano aheruka cyane ya, ya, ya, mm, ya arusha umuhuza ntiyari ahari mbere abahuza benshi icyo gihe none ntihariho abasinye n'amarezereve amakenga bakavuga ati ndabyemeye ndasinye mugabo ntanabyemeye kandi mu buno munsi nibo ba mbere bagaruka kuvuga ko ari aba- ibyabona rwose bibishigikiye ayo masezerano jewe intambamyi rero nki- ndabibo ndabiraba jewe intambamyi novuga icambi intambamyi ya mbere ni ishaka rike ryabwo kwitaba ivyo biganiro intambamyi ni yabo bantu bashaka kuvuga mu izina ry'abanyagihugu hariho abantu batowe n'abanyagihugu uwo muntu ashaka kwigira umuhinga w'abanyagihugu batanamutumye iyo ni intambamyi ikomeye cyane ariko ku bwanyu naho senaredi yoza nta nimba bafise ukuri bazoze mu biganiro bibuguruye umugwi baza ko watanguye profeseri sururu hoko gwiki kugira ngo ibiganiro bibe iby'ukuri kandi bishike ku ntumbero imeze neza izo ntambamyi ntizibemo icya mbere noshyira imbere ni uko hobanza hakagarukana umutekano kuri bose icya kabiri icya kabiri umutekano ubonetse hakaza abantu koko ba- ba- bafise ibyo bavuga mu bintu bya politiki abo vyiga abo vyiga hariho abanyapolitike bariho benshi kandi cyane cyane tukaraba icyotuma uburundi bwogorora kandi bukogorora kuri bose ntibwogorore kuri bamwe urakoze cyane ni no kuri uwo mwizero dusozereye ko kino kiyago cya politike nkengurukire abatumire twari kumwe nkengurukire profeseri adolphe sururu ni umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu by'inyigisho zerekeye imvugo iremesha ndagushimiye kuba witabye kino kiyago cya politike na jewe ndabashimiye jerome nshimiye kandi honorable victor burikukiye umugambwe cndfdd uri ku isonga ryo ku butegetsi ndagushimiye kuba witabye kino kiyago cya politike urakoze kuba wantumiye twizire ko n'ejo uzogaruka neza cyane urakoze cyane nshimiye kandi honorable Phineas Nigaba ni umuvugizi w'umugambwe Sahwane Frodebu uri mu runani ADC ikibiri wakoze kitaba kino kiyago cya politiki mwakoze nanjye kudutumira twizire ko namwe benejo muzogaruka emwe ku kiganiro cyo kugira ngo tuganire twogorore nubeje muzo dutumire tuzokwitaba nshimiye namwe mwahisemo gukurikirana kino kiganiro ntorere kazoza kandi mukunda ibiganiro bya studio ijambo Jerome Niyonzima naenda kiremesha igendi muroranige mu banyu no mu byanyu naho butaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
eee mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru n'ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi rya amerika aha niho bigarukiye tukaba dushimiye ababigizemo uruhara bose enjeniyeri hamwe n'uwafashe amajwi agashyira hamwe ibiganiro n'amakuru twabashikirije kuri iyi saha fatu arimase karara kuri mikoro ari kumwe nanjye fide niyongabo ndabifuje mwese kugira umugoroba mwiza